mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuba dukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema i kigali mu rwanda hakomeje inama y'ibihugu by'umuryango wa commonwealth ugizwe n'ibihugu bikoresha icyongereza urubyiruko ruturuka mu bihugu mirongo itanu na bine ruri mu bitabiriye iyo nama dore ko mirongo itandatu ku ijana by'abagize commonwealth ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka mirongo itatu mu ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa commonwealth yabaye muri iki cyumweru urwo rubyiruko rwakanguriwe gutanga umusanzu warwo mu kubaka ibihugu baturukamo na commonwealth muri rusange abaganirije uru rubyiruko bageragezaga kubereka amahirwe kugira ngo bayakoreshe mu gutanga umusanzu wabo mu kubaka ejo hazaza habo ndetse n'ah'igihugu bimwe mu bibazo uru rubyiruko rwagaragaje ni ukubura amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro asa nk'usubiza icyo kibazo mu nama y'ihuriro ry'abacuruzi nayo ibera i kigali umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yavuze ko hagomba gutekerezwa icyakorwa ku bufatanye n'abakiri bato kuruta ibyo bakorerwa yavuze ko icyo urubyiruko rukeneye ari ugushorwamo imari atari ukubongerera imbaraga ikiganiro muri isanga cya none kiribanda ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere abatumirwa bacu uyu munsi bari mu bitabiriye ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa commonwealth yasoje yasojwe kuri uyu wa gatatu kuri telefoni kuva i kigali mu rwanda turi kumwe na depite jean claude bari mu yabo uyu akaba ahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba depite jean claude bari mu yabo ikaze mu kiganiro muri isanga depite bari mu yabo uranyuva muvandi murakoze cyane edi rwema kudutumira no kutwakira muri kino kiganiro nishimiye kuza kuganira n'abatwumva urakoze cyane murakoze cyane urakoze cyane turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo uyu ni sakina usengimana watangije ikigo cya afurifoods limited iki ni ikigo cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga madama usengimana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga nawe murakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane reka duhere kuri depite jean claude bari mu yabo nk'uko nari mbivuze u rwanda rurimo rurakira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth muri iyi nama habaye n'inama y'ihuriro ry'urubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa commonwealth mbere na mbere gerageza utubwire ibyo wakuye muri iyi nama ni nk'ibiki iyi nama ibyo mwibanzaho cyane byari ibiki Na- murakoze cyane ubundi ni inama yenda ihuriro ry'urubyiruko mba ari ibyo nibandaho Eh, yari ifite insanganyamatsiko igira iti eh, ishishikariza urubyiruko gufata amahirwe no gufata umwanya kugira ngo bat- bagasigasire cyangwa se bagategura ejo hazaza Eh, mu cyongereza aribyo navuga ko- ko yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo take charge of our fu- taking charge of our future Ubwo rero aha mu byaganiriweho byinshi ni uburyo ah, nk'urubyiruko twabasha gukorana n'abandi n'urundi rubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo tubashe kubyaza amahirwe ari muri commonwealth commonwealth nk'umuryango uhuza ibihugu birenga mirongo- ibihugu mirongo itanu na bine Eh, muri ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu n'ubundi bifite ubukungu buteye imbere n'ibindi bihugu bikizamuka ubwo rero byabaye nko ah, nk'ihuriro ryiza rituma urubyiruko rubasha kuganira rukungurana ibitekerezo ndetse hakabaho ndetse no gu- gusangira amakuru eh, ndetse no kunoza uburyo ah, urubyiruko rwazajya rurushaho gu- gu- gu- gu- gu- gukorana mu- mu gihe kizaza rero mu byaganiriweho nk'uko wari ubimbajije byinshi twibandaga cyane ku bijyanye na n'ishoramari ariko n'ubundi naryo rikozwe neza hagamijwe n'ubundi kwirinda no ku no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere Ah, muri rusange n'ibyo twaganiriyeho yenda turaza kubizamo muri detaye yenda ni muza kwicarira uko ikiganiro kiraza kuba kigenda urakoze cyane turaza kubigarukaho tugaruke no kuri ayo mahirwe ndetse n'ibyo urubyiruko ah, ubwabwo bagiye baganira ndetse n'ibishobora ku- n'ibyo mwakuye muri iyi nama ariko nk'uko nari mbivuze turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo sakina usengimana watangije ikigo afurifoods limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga madamu usengimana gerageza mbere na mbere ah, utubwire kuri iki kigo cyawe ah, wagitangije ryari gikora gite ibyo oh, wohereza mu mahanga n'ibintu ki murakoze cyane eh, ikigo cyatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubu twohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda harimo avoka harimo imiteja ndetse n'amatunda so ibyo rero tukabyohereza i buraya ndetse no mu bihugu by'abarabu dukorana n'abahinzi bagera kuri magana atanu ndetse n'amakoperative nka atanu mu gihugu hose So, ni ukuvuga rero twabitangiye ari ukukine ni ukubyohereza hanze twagiye tubona amasoko n'amahirwe yo kugira ngo tugere no ku isoko mpuzamahanga turebe ibyo bakeneye noneho tukagaruka mu rwanda tukabifata noneho tugatangira kubyohereza Ah, hanyuma kuri wowe ah, tubwire watumiwe mu rwego ruhe ese watumiwe kugira ngo ah, usangize abandi cyangwa se urundi rubyiruko ruturutse hirya no hino ku isi ibyo ukora Ah, gerageza utubwire u- uburyo watumiwemo ni- n'icyo wa- wakoze muri iyo nama So, muri iyo nama rero twatumiwe na minisiteri y'urubyiruko ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kubera ko n'ibihugu mirongo itanu na bimwe byose biri muri commonwealth haba harimo urubyiruko rukora imishinga itandukanye so muri urwo rwego rero no kugira ngo tunahurire hamwe tumenye se ibyo bakora ni ibiki habayeho ibintu by'amarushanwa mu kintu bise kigali startup festival noneho barangije rero hab- habaho kwa- kohereza ama application noneho hapurayinze abantu bagera muri magana ane bose mu bihugu bigiye bitandukanye so rero twaje mu ba mbere batoranyije cumi na babiri cumi na babiri harimo n'abandi bo mu bindi- ibyo bihugu bitandukanye turagenda habaho n'ibintu bya bootcamp batwigisha uburyo se bizinesi zacu zikora gute ni gute twana biperezanta kuvuga ngo ni ukujya imbere y'abajaji warangiza ukabavugisha ukababwira ati ibi ni byo nkora kugira ngo barebe ko umushinga wawe umeze gute ibyo byose rero twara- ni- nirwo rwego twagiyemo ikindi kintu nakongeraho ni uko dukora export nk'uko twabivuze noneho muri kategori ya export twabashije gutsinda bakazaba ba- bazaduha igihembo cya baduha igihembo cya miliyoni icumi Hmm, iz- izo ni iz'abanyarwanda cyangwa ni iz'amadolari
ni iz'amadolari Ni- ni miliyoni icumi z'amanyarwanda Eh, Ni byi- ni byiza cyane kandi turabakeje kuba Eh.
mwaratsindiye icyo gihembo Ah, depite bari mu yabo iyi nama ya commonwealth ah, ibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri ah, kandi ikaba ibaye mu gihe isi yari imaze igihe yibasiwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda Ah, ibyo ari byo byose urubyiruko narwo ruri mu- mu mu bazahajwe ah, n'ingaruka za covid cumi n'icyenda ingaruka za covid cumi n'icyenda hari izo mwaganiriyeho ese urubyiruko rwaba rwarakozweho n'izi ngaruka cyane cyane cy'indwara murakoze mu biganiro byagiye bikorwa hari ibyakorwaga byatangwaga mu buryo rusange ariko hakabamo n'ibiganiro byagendaga bitanga mu matsinda mu biganiro byo mu matsinda hari abavugaga n'ubundi ku ngaruka zatewe na korona ndetse bakaganira mbega ingaruka byagize ku bucuruzi ingaruka rero byagize ku bucuruzi usanga akenshi zishingiye yuko n'urundi rubyiruko barukora za bizinesi ntoya ntoya ukora ubucuruzi buciriritse urubyiruko akenshi nta bushobozi nta gishoro kimwe baba bafite kandi usanga iyi kovidi yaragize ingaruka nyinshi cyane kuri bizinesi zikizamuka ubwo rero byumvikana n'ubundi ko urubyiruko arirwo rwahazahariye cyane ugereranyije n'abandi basanzwe bafite bizinesi zigiye ari nini rero mu byaganiriweho nk'urubyiruko n'ubundi twagiye tureba ko iki cyorezo ntabwo ari cyo cyonyine kibaye hashobora no kuzamo ibindi mu gihe kizaza ariko iriya platform y'urubyiruko ya commonwealth nayo byabaye nk'urubuga rwiza kugira ngo urubyiruko rusangire ubunararibonye nk'uko natangiye mbivuga commonwealth igizwe n'ibihugu biteye imbere mu bukungu n'ibindi bikizamuka ubwo rero n'urubyiruko n'undi rwitabiriye ni uguturuka muri ibyo bihugu byombi ibyo byiciro byombi bafite ubunararibonye butandukanye yabaye rero amahirwe yo kugira ngo basangire basangire ubwo bunararibonye ndetse ni gute ni ukureba n'iyihe mikorere yahinduka kugira ngo ubucuruzi burusheho gutera imbere n'urubyiruko rubashe gutera imbere bizinesi zabo zibashe gutera imbere ikindi navuga ni uko muri ririya huriro habayeho gutoranya n'ubundi hanahembwa imishinga cumi n'ibiri yabaye iya mbere mu byiciro mu byiciro bine ubwo buri cyiciro cyahembwemo batoranyijemo imishinga itatu itatu imishinga ifite udushya kandi imishinga ubona ko ishobora kuzana impinduka ibyo rero nabyo bitanga icyitegererezo ndetse bikanamotiva urundi rubyiruko kugira ngo narwo rubashe gukora cyane kandi baranavuga ngo ushaka kugenda kugera kugenda wihuta ugenda wenyine ariko iyo ushaka kugera kure ufatanya n'abandi ubwo rero habayemo amahirwe kugira ngo abafite imishinga itandukanye babashe kubona abandi bandi b'urubyiruko bashobora gukorana nabo baturutse mu bindi bihugu kandi hanarebwa uburyo iyo mishinga y'urubyiruko nayo yabasha kwemerwa yatanga umusaruro by'igihe kirambye
urakoze cyane wari ugarutse kuri icyo kijyanye n'ayo marushanwa y'imishinga ifite udushya umwe mu batsindiye ibyo bihembo ni bwana patrick ruhumuriza uyu akaba ayobora ikigo gihugura cyitwa tenzi bwana patrick ruhumuriza ikaze mu kiganiro muri isanga wirwe neza
yiriwe neza murakoze cyane yego depite bari mu yabo yarakomoje kuri iryo rushanwa ryabaye cyane cyane ryo guhemba imishinga yitwaye neza imishinga ifite udushya igomba kuzanira sosiyete wowe umushinga wawe ukora iki
umushinga wanjye ni umushinga ugamije kugabanya ubushomeri cyangwa icyo twita anipurayimenti ku bana bagisoza amashuri ikaba yitwa wani oze tereyiningi senta icyo tugamije ni ukugabanya ubushomeri mu rubyiruko twatangiye turi kwigisha urubyiruko uburyo bakora ikawa ikawa y'u rwanda uburyo bayikora bakayitunganya neza turanateganya kuzagura umushinga tukagisha n'abandi bantu benshi mu buryo bwo kugira ngo tugabanye ubushomeri mu rubyiruko twagize amahirwe yo kuyateninga yo kwitabira igikorwa cya cogamu cyane cyane muri yuti forumu ni byinshi twigiyemo twigiyemo byinshi bitandukanye aho twahuye n'abantu benshi batandukanye ku ruhande rwanjye icyo byanyigishije ni uko icyo numva ko kidashoboka abandi bakaba barakigezeho ntacyo bandusha nanjye nabishobora
urakoze cyane patrick ruhumuriza guma kuri telefoni sakina mukanya depite yari avuze ko muri iyo nama yatumiwemo abatumirwa benshi barimo abakomoka mu bihugu by'ibihangange umuntu yavuga nk'urugero ubwongereza canada za australia n'ahandi avuga ko hari byinshi cyangwa se ubunararibonye abandi baturuka mu bindi bihugu wenda bigikennye cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere bigiye kuri abo bagenzi babo nari nabaje n'ikibazo kijyanye n'ingaruka za covid cumi n'icyenda wowe nka rwiyemezamirimo icya mbere hari icyo ingaruka za covid cumi n'icyenda zagize ku bucuruzi bwawe hanyuma icya kabiri nk'ikintu cy'ingenzi wumva wakuye mu bunararibonye bw'urwo rubyiruko bagenzi bawe baturutse mu bihugu byateye imbere wasangiza abakunzi b'ijwi ry'amerika n'inkubuge
murakoze ikintu yenda naheraho ibijyanye na covid covid ndacyekereza buri muntu wese yamugezeho kandi yenda nahera ku byo dukora kubera ko twohereza imbuto n'imboga mu mahanga rero yakwifuza twagiye duhura n'ibibazo cyane ibintu bijyanye na logisitike ni ukuvuga ngo wenda ahantu ahantu bituruka n'aho bijya ugasanga yenda ikibuga cy'indege bagifunze ni ibintu umuntu atigeraga yibaza ko mu buzima bizigera bibaho ibyo byose urumva byaratuvunaga ikindi wenda cyagiye kibaho ni ukuvuga ngo abakiriya ahantu bahafunze abantu ntabwo bari kubasha kujya mu masoko icyo gihe rero usanga n'ibyo batumiza bigabanuka yenda ni zimwe mu mbogamizi twagiye duhuramo nyinshi n'ubukungu bwaragiye burahungabana ku nzego zose no mu buhinzi rero naho byagezemo ikindi rero nagarukaho ku byo twigiye ku rundi rubyiruko rugenzi rwacu yenda icyo naheraho ni uko nabo hari urugendo baba bakiri kugenda kuko urubyiruko usanga akenshi duhuje ibibazo ariko nanone abari mu bihugu byateye imbere hari andi mahirwe baba bafite twebwe natwe tuba tugiye gushaka kugira ngo tugereho ariko wenda kimwe muri ibyo ngibyo ni uko usanga baba bafite amahuriro menshi atandukanye abafasha kugira ngo babashe gutera imbere ari nabyo nifuza ko natwe urubyiruko rwo muri afurika tugenda twihuriza hamwe ikindi kintu nanishimira nk'uko nk'aya marushanwa nanjye nari ndimo kimwe na patrick uzaba twahuye n'urundi rubyiruko ruturutse ahantu hatandukanye tukareba imbogamizi bari guhura nazo ukavuga ati izi natwe duhura nazo ibyo wenda ibibazo babashije gukemura ukumva ko natwe ejo n'ejo bundi hari ahantu twahuriza hamwe yaba ari muri east africa niho twahera ndetse tukagenda tunagura ikintu rero nabonye gikomeye cyane ni ubwo bumwe usanga bakorera ahantu hamwe bafatanyije bitavuze ko bari no muri sekita zimwe ariko kuba byonyine ari urubyiruko bakishyira hamwe kandi ijwi ryabo rikaba ryakumvikana cyane rero nabyo nashishikariza natwe urubyiruko rwa afurika ko twashyiramo imbaraga depite jean claude bari mu yabo ikiganiro tugerageze tukigarure gatoya mu rugo aho ngaho mu rwanda nk'umuntu uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'uburasirazuba ibyo ari byo byose bimwe mu bibazo urubyiruko rw'abanyarwanda bahura nabyo urabizi nk'umuntu ubahagarariye iby'ingenzi wavuga wasaba ko wakwifuza ko byahita bibonerwa umuti vuba na bwangu ni nk'ibihe kugira ngo dukomeze ikiganiro
muri make wenda mvuze urubyiruko kuko wenda ndeba n'urwo mu rwanda uko tubayeho nkanareba n'urwo mu karere kubera ko kuba ndi umudepite mu nteko nshingamategeko y'ibihugu by'umuryango wa burasirazuba wa afurika burasirazuba mbona urubyiruko rwo mu rwanda byibura rwarahawe umwanya uhagije kugira ngo rubashe gukoresha imbaraga rufite mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu ariko n'ubundi hari igihe hari bimwe bitaragerwaho ijana ku ijana ariko n'ubundi igihugu kigerageza igihe icyo ari cyo cyose gushyiramo imbaraga kugira ngo barusheho kumva urubyiruko nk'urugero icyo ntamperenda ku byagezweho mbere y'uko nza kuvuga ku bikiri imbogamizi ibyagezweho natangaho urugero ni uko urubyiruko ubu ngubu rwo mu rwanda rubarizwa mu nzego zose zifata ibyemezo abaramutse wenda nko mu nama njyanama z'uturere imirenge imidugudu ndetse n'umujyi wa kigali urubyiruko ruba ruhagarariwe urubyiruko ruhagararirwa mu nteko hari urwego rwihariye rushinzwe urubyiruko hari n'izindi nzego zitandukanye zishinzwe urubyiruko hari n'imishinga myinshi yagiye ishyirwaho igamije gufasha urubyiruko mbega urubyiruko igihugu cy'u rwanda cyaruhaye umwanya wo kugira ngo babumve nabo bagaragaze ibitekerezo byabo ndetse bazane nimba ari n'udushya n'ibyo bashaka ko bihinduka byose mbega duhabwa umwanya nk'urubyiruko bakatwumva Ah, kandi ikindi um, usi- icyo ngicyo ni ikirwana gisa nkaho gitandukanye ni- n'uko mu bindi bihugu bihagaze rero na- nongeye gutanga urundi rugero rutoya ni uko kuba naratoye mu rwanda mpagarariye urubyiruko mu nteko y'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba Ah, ntabwo ari uko ariko ari itegeko rya east african community ribiga- ribigena mu mwihariko w'u rwanda usanga mu bindi bihugu habamo n'urubyiruko ruzamo mu nteko ni uko ruba rwahanganye n'abandi ah, n'abandi bakuru mu buryo bu- mu buryo ah, bu- bu- rusange nta mwihariko uhabwa urubyiruko rero ku mikiri nka nk'imbogamizi nagarukaho ni uko urubyiruko haracyari urubyiruko n'ubundi rwinshi rukiri mu bushomeri imibare mfite hano igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uwo mubare wazamutse cyane ukagera ku kigero cya hafi mirongo itatu ku ijana mu rubyiruko Eh, ngira mu bibiri na makumyabiri na rimwe ho byarushijeho kubera ko na na- na- na korona nayo yabi- eh, ya- yateje ikindi kibazo gikomeye hari urubyiruko rwari rwaratangiye kwihangira imirimo rukora bizinesi ziciriritse ariko kubera korona nk'uko natangiye mbivuga yagiye igira ingaruka cyane cyane kuri bizinesi zikizamuka urubyiruko rero rubura akazi kubera iyo mpamvu ariko iki cyo twavuga nacyo kuri cyakozwe u rwanda rugerageza gukora ni uko bashyizeho n'ubundi kigega kigamije gufasha bizinesi zagizweho ingaruka na- na- na covid n'urubyiruko rero narwo rwagiye rugira ayo mahirwe yo kuge- yo kugera kuri amafaranga ari muri icyo kigega bakabasha kuzahura bizinesi zabo ariko icyo kibazo cy'ubushomeri hakabamo na none urubyiruko um, rurangiza ariko rukaba enda bataramenya neza n'aho um, n'ibigo bindi bishobora kuba bibafasha mbega mbona ko ubukangurambaga kuri serivisi zihari zigamije gufasha urubyiruko ah, bukwiye kongerwa kandi ngira ngo ku bufatanye n'inzego zitandukanye birakorwa ariko ni ugu- kwigisha ni uguhozaho no gufasha urubyiruko n'ibibazo by'urubyiruko ku buryo buhoraho ndetse haguma hazaho um, n'udushya dutandukanye urakoze urakoze cyane icyo navuga rero ki- icyo navuga ni icyo cya mbere gikomereye urubyiruko ni ikibazo cy'ubushomeri Mm.
ariko urubyiruko n'ubundi rukomeza gufashwa mu buryo bwo kugira ngo aba- urubyiruko rufite eh, imishinga mishya rufite udushya dutandukanye bakabasha kwegerwa banafashwa kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa imishinga yabo Mm.
bityo ba- bihangira akazi banagaha- banagahe n'abandi n'abandi bagenzi babo urakoze cyane mu kanya ndaza gusaba sakina ndetse na patrick bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushomeri n'uburyo ah, cyakemuka ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika reka dufate habimana fabrice wiriwe neza
rero uri hehe
ndi hano i kigali mu karere ka gasabo mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, mbanje kubashimira umwanya mamaye wo kugira icyo navuga kuri icyo bibazo muri kugaragaza Mm.
ariko mu rwanda turacyafite urugendo rurerure nicyo nshaka kubwira uwo mudepite uhagarariye urubyiruko Mm.
kuko impamvu ngaragaza ko mu rwanda tugifite urugendo rurerure uyu munsi wa none urubyiruko nirwo ruri mu kibazo cy'ubushomeri Mm.
kuko abantu bararangiza ugasanga abenshi barangiza ni urubyiruko Mm.
ugasanga ikibazo ku isoko wagerayo ugasanga imirimo ibonye abisi abafite ubushobozi uwitwa ngo ni wa mukene ntabashe kujya gupiganwa ntabone ka kazi kandi yitwa ngo yarapiganwe Ubu- ubushobozi mu buhe buryo ah, habimana Mm, turavuga wenda nko kuba ufu- ufu- wenda nk'urubyiruko avuga ati yewe nkomoka mu muryango utishoboye Mm.
noneho ugasanga wa wundi uturuka mu muryango w'abi- w'ishobe cyangwa se w'abakire cyangwa se wakwitwa ngo aturuka muri wa muryango n'ubundi usanzwe ufite akazi muri leta akaba ariwe ubona akazi Mm. bashaka kuvuga ko haba harimo ikintu kijyanye n'ikimenyane ugasanga ko wa wundi pardon urashaka kuvuga ko habamo ikimenyane se
yego Mm.
ikimenyane cyo kirahari kandi ntabwo twatinya kubigaragaza Mm.
kubera ko birigaragaza benshi n'iyo urebye hirya no hino mu mihanda usanga urubyiruko guhera kuri iyo myaka mirongo itatu mwagaragaje cyangwa se no kumanura hasi barangije amashuri Mm.
ugasanga umuntu yize nk'aho muri muri mu buhinde cyangwa se muri za uganda n'ahandi mu bindi bihugu by'imbere no muri afurika Mm.
afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ako kazi ariko kubera ko aturuka mu muryango utishoboye ugasanga akazi kabonye wa mwana wa meya wa minisitiri Mm.
cyangwa se wa senateri uko umuntu ukomoka mu muryango ukomeye ugasanga niwe uri kubona ka kazi urakoze cyane Ura- urakoze cyane Ikindi- yego kandi haracyari ikindi kintu cyitwa ubusumbane mu mikorere
urashaka kuvuga Mu gihe iki umuntu agi- mu gihe umuntu agihanga imirimo urategura nk'umushinga ngo uyu ukajya kuwereka bds ugasanga bds ifashe wa mushinga wawe noneho aho kugira ngo bawemeze noneho bakawugira ngo bawemeze nawe ugasanga barawugurisha bawahaye undi muntu kandi nawe ufite ubushake bwo gukora ikindi haracyari ikibazo cy'uko mu rwanda hari ikibazo cy'uko umuntu yiga umushinga waba udafite umuntu muziranye ibi bintu bibasha gutuma wa mushinga ujya imbere ukaba hari ikibazo cy'uko udafite n'ubushobozi bwo kuba wakora wa mushinga ariko waragutegura ufite umushinga wo mu mutwe kandi wawushyira ku isoko ukabyazwa umusaruro ariko ugasanga hari abantu bamwe bari gutega amatwi ariko wowe wagerayo ugasanga umushinga ntiwahawe agaciro urambaza uwo musenateri depite ni mwihangane gato ntabwo agenda ntambaza uwo musenateri ese ni icyo ari guteganya gukoreramo ubuvugizi k'urubyiruko kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira urakoze cyane ikindi nkaba nibaza ni hano mu gihugu haracyarimo harimo n'abafite ubushobozi ariko kubera ko badafite aho bakorera ugasanga ni ikibazo ibyo byose ni ibintu bakabaye biga muri iyo nama ndetse no kureka urubyiruko rukireka rukavuga ibitekerezo byabyo byateza imbere urubyiruko
urakoze cyane habimana fabrice atubajije ibibazo byinshi bitandukanye ariko reka duhere kuri depite bari mu yabo magambo magufi cyane uvuge ku kibazo kijyanye n'amahirwe ku kazi aho avuga ko akazi kabona abishoboye abatishoboye ntibagire amahirwe yo kubona akazi hanyuma ibindi bibazo ndaza gusaba patrick na saki n'abakunganire depite bari mu yabo
murakoze cyane hari ikibazo cyajyaga gikunda kubaho cy'uko urubyiruko bajyaga rukunda kuzana ikibazo cy'uko ngo basabwa egisperiyanse badafite icyo gihe leta yarabyumvise bakirambiye muri imwe mu nama twajyaga dukunda kugira za mikisi perezida aho twahuraga na nyakubahwa perezida wa repubulika urubyiruko ruturutse mu gihugu cyose icyo kibazo cyaje kuvanwaho aho bavuze ko imyanya yo ku rwego rw'aba ofisazi abantu bagomba kuyijyamo badasabwe egisperiyanse nyuma n'ubundi nko kugira ngo barusheho kubaho taransiparansi cyangwa se gukorera mu mucyo n'uburyo bwo kwaka akazi no gutanga akazi bigakorwa hakoreshejwe bigakorwa onurayini nibyo kuko nabivuga mu kinyarwanda hari sisitemu yashyizweho aho umuntu ashobora kuzuzamo ibisabwa byose agatanga dokima zikenewe noneho bakanamuserekitinga iyo yujuje ibisabwa onurayini n'ikizamini kigakorwa onurayini ubu rero ati kimenyane yagaragaje ngo kiri mu itanga ry'akazi cyo ntabwo ntangize aho yaba yenda afite nk'ingero yazitanga yenda aza kumuha nimero zanjye kugira ngo abe yazampamagara amenyeshe icyo kibazo kugira ngo kibe cyakurikirana
urakoze cyane reka tujye kuri sakina sakina fabrice yari avuze ku bijyanye n'imishinga n'uburyo yigwa akavuga ko usanga rumwe mu rubyiruko rwo hasi rutanga imishinga hanyuma iyo mishinga yajya kwemezwa ugasanga ntibafashwe ahubwo hafashwe abandi icyo kibazo wowe nka rwiyemezamirimo wigeze uhura nacyo igihe wateguraga umushinga wawe cyangwa se hari icyo wari wumva mu rundi rubyiruko rugenzi rwawe
ngewe ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo ariko yenda nta n'ubwo nahakana ko gishobora kuba kidahari ariko icyo navuga ni uko nk'iyi mishinga yenda itanzwe muri ibyo bigo hari ifatwa ubwo yenda idafatwaye ibyo bigo ndumva ari byo yenda bishobora gusubiza neza ariko ngewe mu by'ukuri ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo
hanyuma se nk'inama wagira umusore nk'uyu uvuga ko afite imishinga ariko ugasanga iyo ayitanze ntacyo igeraho ni gute yakwitegura neza kugira ngo atange umushinga wuzuye ube wafatwa hanyuma n'iyo mari yifuza kugira ngo yunganire umushinga we abe yawibona
ikintu yenda namugira w'inama hari ibintu by'amabanga yenda ya bizinesi uburyo wayikoramo hari ukuntu ushobora gusangiza abantu umushinga wawe utubabwiye ibintu byose n'urugero wenda icyo navuga wenda intellectual property yenda ari ibintu bijyanye aba ari byo icyo navuga wenda n'umwimerere w'umushinga akaba atawusangiza abantu hari n'ibindi bintu bajya bakora mbere y'uko utangiza umuntu umushinga ukabaza ukamusinyisha nk'impapuro yenda za endiye zo kuvuga ati umushinga wanjye nuramuka utawukoze uramutse uwukoze kandi tutawukoranye hazaba hari impamvu zo kuba nagukurikirana yenda ikintu ntagarukaho hano ni ukuvuga ngo urubyiruko dukwiriye kwihugura cyane tukareba uburyo natwe turinda imishinga yacu kandi ntitunatinye hari igihe ujya ubwira umuntu ngo ngiye gushaka nk'umuroya umuroya yenda nk'abo bantu babunganira abandi mu mategeko kugira ngo anakugire inama ariko abantu benshi batekereza ko ujya gushaka umwunganizi mu mategeko ari uko wagize ikibazo ariko ukwiriye no kujya no kumureba ukamugisha inama kugira ngo umenye uburyo wenda warinda ibyo bintu byawe kugira ngo uwo mushinga wawe n'uwe wakorwa turere ikintu nabashyiraho inama ni uko yawutegura yarangiza agashaka n'abandi bantu bashobora kumugira inama kugira ngo ayo mabanga ya bizinesi akaba atayatanga cyangwa se no mu gihe yemeye kugira ngo ayatange hakaba hari impapuro basinyanye ndumva ariko aricyo kintu navuga wenda
urakoze cyane patrick ruhumuriza kuri icyo kibazo cy'imishinga uri mu bantu batanze umushinga ndetse muri commonwealth ukanawuhemberwa fabrice avuga ko kugira ngo utsindire uwo mushinga ni uko ugomba kuba ufite umuntu runaka ugushyigikiye watuma ugira icyo ugeraho ndetse anagaruka no ku kibazo gikomeye avuga ko kijyanye no kubura aho urubyiruko rukorera cyangwa se rutangirira ibyo bikorwa byabo mu gihe bataragira bataragira aho bagera wamugiriye inama cyangwa se wavuga iki ku byo avuze
murakoze cyane uko mbyumva ntabwo nemeranya nawe ko kuko iyo mishinga bajya kwitanga bose baba bafite ababafasha akaboko cyangwa abo baziranye kugira ngo babaheshe ibyo bihembo kuko natwe twihereyeho ntawari utuzi noneho dufashe akaboko kandi twabigezeho igihe kirageze kugira ngo urubyiruko rw'u rwanda muri rusange duhindure ibitekerezo two kumva ko hatari umubyeyi wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa umushuti wawe ugufashe akaboko utabasha gutambuka nawe wagerageza ugatera intambwe ugatambuka iki nama namugira ya mbere ni ukwitinyuka ubundi akareba umushinga we koko uwo mushinga ari gutanga umushinga cyangwa ni igitekerezo hari icyo twita umushinga ariko bitabyara inyungu ni nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga tujya guhatanira ibyo bihembo ntibaduhitemo kuko imishinga yacu ntabwo ari myiza akeneye kwicara ku ruhande rwiwe agatekereza ku mushinga we akabaza bagenzi be agakora n'ubushakashatsi akamenya niba ibyo bintu agiye kuvuga koko bizabyara inyungu indi nama nagira urubyiruko muri rusange igihe kirageze kugira ngo twumve ko natwe twigire ko kurebera kuri leta gusa leta ntabwo yatumenyera ibintu byose iradukunda ntabwo yatumenyera ibintu byose niyo ufite umubyeyi wawe ntabwo yakumenyera ibyo kurya akumenyera n'aho kuryama nazo nabyo no kugushakira umugore n'umugore amugaburiye igihe kirageze kugira ngo twitekerezeho dutekereze ejo hacu heza kuko ababyeyi bacu barakuze ejo n'ejo bundi ushobora ko tuzaba mufite ngo akugaburire kandi ugomba kubaho igihe kirageze kugira ngo duhaguruke dushyire mu bikorwa tunashakishe tunige kandi ibitekerezo dufite byo kumva ko hari ikimenyane mu gutanga akazi cyangwa ikimenyane mu gushaka icyo gukora kitakiriho nta muntu uzakubuza gukora nushaka gukora uzahaguruke ucuruza inyanya n'izikuboreraho umenye ko zakubereyeho ariko wabikoze ntabwo uzicarazwa ngo umushinga wanjye urawutanze wo gucuruza inyanya zirunguka warawutanze ariko n'uwawukoze haguruka ushyire mu bikorwa tureke gutekereza mu rugo gusa urakoze urakoze patrick ruhumuriza reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika twagira yezu marcel wiriwe neza
wiriwe neza edi uri hehe
mperereye kigali mu rwanda hano mu karere ka gasabo kibagabaga ikibazo cyawe
ndashaka kubaza ikibazo uwo mudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ya afurika y'uburasirazuba ndetse n'abo ba rwiyemezamirimo w'urubyiruko iyo muri mu manama tubona ko tuzi neza ko igihugu cyubakwa n'imisoro ariko urubyiruko ruri gutangira bizinesi ubu mu rwanda imisoro iri hejuru cyane rwose ku buryo bugoye kuko nanjye nari nakoze umushinga w'ubucuruzi ariko nzakugira wenda imbogamizi na kovide yahise iteramo ariko nabonaga hari ibintu bitangiye kutagenda neza ku bijyanye n'imisoro urabona kugira ngo mu rwanda ukore ugomba kujya muri tini namba kino namba rero waba uri gukora waba utari gukora yigumya kukubarira ntabwo ibyo kuvuga ngo nturi gukora bo ntibabirebaho ku buryo rimwe na rimwe uza kwisanga uri kwishyura amande kini namba ku bandi badukurikiye batari abanyarwanda ni nomero y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro yawe bwite n'amahoro ni ukuvuga ngo ni nimero wishyuriraho umusoro n'amahoro wowe usabwa amakore n'amatagisi mu kirundi ngaho ukomeza
none nk'umudepite uhagarariye urubyiruko muri afurika y'uburasirazuba mu nteko y'afurika y'uburasirazuba iyo muganira ku buryo mwazamura urubyiruko kuko ejo numvise muri commonwealth bose n'abantu bose bagarutse ku guha urubyiruko amahirwe ni ubuhe butumwa ni ubuhe buvugizi umukuru w'urubyiruko mu bijyanye n'abari gutangira imishinga mishyashya ku bijyanye n'imisoro kuko niba ntangije bizinesi wenda ya miliyoni imwe nkajya muri tini namba ejo bundi nkaza kugira utu urabona iyo utangira bizinesi hari ubwo bitagenda hari ubwo uhindura bitewe n'impamvu noneho ugasanga ubaye uhagaze nk'ukwezi mu gihe ukiri gushaka ibindi waba ugiyemo cyangwa se mu gihe hari ibyakugonze cya gihe kiri ntabwo ukomeza kubara nta byo kuvuga ngo ntiwakoraga ni ubuhe buvugizi mukorera urubyiruko kugira ngo igihe batangiye bizinesi ari urubyiruko rwanda reveni ishyiremo imiyaga ku rubyiruko hanyuma icya kabiri umusore umbanzirije icyo ndakibaza abo basore ba rwiyemezamirimo umusore umbanzirije yavuze ku bijyanye no gutangira imishinga ndetse n'itangwa ry'akazi iyo uri urubyiruko urangije amashuri ukaba ufite bizinesi washoye umushinga wakabaye uha nanone urubyiruko akazi kugira ngo bimere nk'aho mushyigikiranye muzamurane ariko uza gusanga muri bizinesi cya kimenyane uriya muhungu ubanjirije yavuze ufite bizinesi hano dufite musanze musanze mu majyaruguru hari umuntu ukora atunganya ve mu mabetarave n'utundi duporodo duke yongeramo ariko kubera ko atavuka i musanze abakozi bose batuka aho avuka ibyo ugasanga rwa rubyiruko umushinga uje gukorera iwanyu ntunabanje guteza imbere abaho uri gukorera ahubwo niba ndi mariseri ngiye kubanza gushaka abantu bavuka i musanze nubwo ndi gukorera i gatsibo gerageza usoza ariko
cya kintu cy'ikimenyane yagarutseho niba mushoye imishinga muri urubyiruko mu bakozi mukoresha magana atatu magana ane urubyiruko ni kangahe ku ijana nibwo ubwanyu ntabwo muheza bagenzi banyu nk'urubyiruko murakoze n'ibyo bibazo nari mfite ndagushimiye twagira yezu marcel reka duhere kuri depite bari mu yabo kuri icyo kibazo kijyanye n'imisoro
murakoze ntabwo nsobanukiwe cyane n'ibijyanye n'imisoro ariko hari ubumenyi bukeya mfiteho ubundi umuntu wese ugiye gutangira bizinesi yandikisha muri ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere aricyo rdb bakamuha bakandikisha kampani yiwe bakamuha n'iyi nimero y'umusoreshwa ariyo bita tini namba kuba ufite tini namba ntabwo bivuze ko uratangira usora imisoro yose itangwa mu gihugu hari imisoro utanga nk'imisoro y'ipatante itangwa nayo batangira gutangagira nyuma y'imyaka ibiri ariko hakabamo n'indi misoro nka y'ibita ngo variyu ari takisi ubwo ni imisoro ku nyongeragaciro hakabamo n'imisoro ku nyungu iyo misoro akenshi itangwa n'abantu bafite idiyeni ni kariya kamashini k'imisoro aho ku gihe cyose umuntu agomba gutanga fagitire yemewe na rwanda reveni ariko iyo ibiyemu nayo ihabwa abantu bashingiye ku gishoro ufite uko kingana hari limite ntazi ntahita mvuga umubare runaka ariko hari limite cyangwa hari ikigereranyo bashingiraho iyo utagejeje kuri icyo gishoro ntabwo utanga iyo misoro nta n'ubwo uhabwa iyo EPM bivuze ngo hari ikigero ugomba kuba uriho kugira ngo utangire gusora imisoro yose rwanda reveni igena bivuze ngo umuntu urubyiruko rugitangira rufite n'igishoro gitoya hari imisoro badatanga tubuze rero ngo urubyiruko rwose waba ushoye igishoro kinini waba ushoye ufite igishoro gitoya ngo ukurirwe n'imisoro hari ibindi nabyo bishobora hari ibindi risike ishobora kuzamo n'uburiganya bushobora kuzamo rimwe na rimwe byagorana cyane no kugira ngo umuntu abigenzure kuko ushobora gusanga hari bamwe bashobora kwandikisha bizinesi zabo nini bakazandikisha ku bantu bakiri mu myaka y'urubyiruko bayandikisha ku bintu bakiri mu myaka y'urubyiruko bagakweta imisoro bityo igihugu kikahahombera rero mu rwego rwo kwirinda ibyo umuntu wese niyo mpamvu leta yashyizeho yuko umuntu ufite igishoro ku kigero runaka hari imisoro agomba gutanga n'ufite igishoro gitoya hakaba imisoro atanga n'iyo adatanga
urakoze cyane ariko urubyiruko nabyo ruba rukwiye nabwo kubisobanukirwa ah, kuko hari igihe abantu bagendera nabo mu kigare ugasanga bavuga ngo dukurirweho imisoro dukurirweho imisoro ariko batanasobanukiwe ubundi imisoro itangwa ni iyihe itangwa igihe ki Mm. ngira ngo icyo wenda yageragezaga Bamwe bakanitinya bakamwe bakanitinya bagatanga- bagatinya gutangira bizinesi Mm.
bitewe n'uko batanasobanukiwe n'uburenganzira bwabo umuntu ufite bizinesi Na- mu magambo Yego.
make mu magambo make wenda sinzi niba ari ari cyo yashatse kuvuga ariko ah, ah, nko muri ibi bihugu hari ikintu kijya cyitwa grace period ukaba watangira business ariko bakavuga ngo mu gihe cy'imyaka runaka ntabwo tuzaba tugusoresha ah, kugeza umaze gushinga ah, eh, umuzi eh, i- icyo kintu nk'icyo mu Rwanda hari icyo mujya mutekerezaho wenda ku rubyiruko mukaba mwavuga ko ah, musabe Rwanda Revenue Authority cyangwa se na leta y'u Rwanda ko um- umusore w- cyangwa se inkumi ba- ugiye gutangiza business nibura abone nk'imyaka ibiri mbere y'uko ah, iyo misoro itangira eh, ku- ku mwaka
Um, ngira ngo iyo gahunda ni igitekerezo cyiza nabwo azaganirwaho umuntu akareba baka- inzego zibishinzwe zikareba niba ah, kiri fizibo mu rwanda kuko ushobora gusanga nabwo ah, ibigenderwaho kugira ngo ah, iyo gahunda ikorwe ndetse ah, n'uburyo wenda bigenzurwa muri ibyo bihugu biteye imbere nka amerika aho muri ushobora gusanga wenda mu rwanda byagorana ariko ah, ni igitekerezo cyiza ah, ngira ngo inzego zitandukanye ubwo nanjye ndakinotinga ahantu kugira ngo ah, tu- nzakigeze ah, ku nzego zitandukanye kugira ngo ibe yareba niba cya- cyatanga umusaruro no mu rwanda U- urakoze Okay.
cyane urakoze cyane sakina ah, uri rwiyemezamirimo ah, iki kibazo mu magambo make cyane kuri iki kibazo cy'imisoro wowe hari icyo wahuye nacyo hari eh, u- ah, ah, hari- hari- hari- hari- hari imbogamizi ah, imisoro igira ku- kuri bizinesi zawe
So, imbogamizi iyo umuntu wese igitangira cyane cyane urubyiruko usanga ari ikibazo cy'amakuru kandi amakuru aba ahari ahubwo wenda natwe urubyiruko ugasanga ntabwo twagiye kuyashaka so rero mbona ubundi umusoro utigeze ukora ntabwo bagusaba umusoro ntabwo bagusaba ibintu utinjiza umusoro uwusora kuko hari ikintu winjiza rero abantu benshi ntabwo baba babisobanukiwe kandi haba hariho n'ibintu bya incentive zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo ukora nk'ubu ngubu mu buhinzi ntabwo umuntu winjiza miliyoni cumi n'ebyiri bamusoresha sinzi niba urubyiruko ruri mu buhinzi rubizi So, ibyo rero ni ibintu biba bikwiriye ko urubyiruko natwe dushaka amakuru tukarebaho kugira ngo tujye twumva abantu bavuga ngo imisoro iri hejuru iri hejuru ariko ntubashe no kujya kureba se muri segiteri yanjye bimeze gute niba ndi muri ayisiti niba ndi mu buhinzi cyangwa se no gukora ibindi ikindi kintu navuga yenda ngira ngo nanamenyeshe n'urubyiruko rushobora kuba rutabizi mu minsi yashize twagiranye inama urubyiruko muri rusange byari byateguwe na psf ndetse na ko- na na rwanda reveni aho twaganiriye na komiseri tugaragaza natwe ibibazo bigiye bitandukanye cya kibazo nyine cy'amakuru natwe urubyiruko tutajya gushaka twumva bagenzi bacu tuka- tukemera ibyo bavuze kandi mu by'ukuri twari dukwiriye kugenda tukajya kwibariza noneho hagaragaramo ikibazo cy'i- cy'ibirarane kuko urubyiruko akenshi ufungura bizinesi ntiwibuke no kumenyekanisha imisoro icyo kibazo rero nicyo kitugonga cyane iyo tutamenyekanisha imisoro hazaho ibihano so rero yenda ikintu cyiza gi- gikomeye cyanavuyemo ngira ngo nshimire na guverinoma yacu ni uko ubu ngubu urubyiruko rwa- rwatangiye bizinesi guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera ku bihumbi bibiri na cumi n'icyenda rutigeze nyine rwahuye n'ibihano kuko yenda amakuru make batari bazi ba- bashobora kubikurirwaho So bakaba barashyizeho linki uyu munsi ushobora kugenda muri psf cyangwa ukagenda muri rwanda reveni bakakubwira kuko ubu ngubu bagiye kuzafasha abo bantu bafunguye i- icyo gihe bizinesi bakiri mu mashuri batazi aho biva n'aho bijya kugira ngo nyine ba- noneho babafashe ariko uyu munsi icyo twese twifuza niba ugiye gutangira bizinesi udafite ubumenyi mu bintu bijyanye n'icungamutungo ukwiriye gushaka umuntu wanabigufasha kuko haba hari n'abunganizi niyo utaba ufite uburyo ubushobozi bwo kuba wagira umukozi uhoraho ushobora no gushaka abunganizi bakajya baku- u- u- ukajya umenyekanisha umu- umusoro ku itariki cumi n'eshanu hari n'igihe biba bidakenewe ko ari ku itariki cumi n'eshanu ukaba wakoreye ku itariki nyine buri nyuma y'amezi atatu biba bitewe na bizinesi ukora so rero nyenda muri make icyo navuga ni uko urubyiruko rukwiriye gushaka amakuru ibintu bijyanye n'umusoro kugira ngo nuza koko umenye ikikugonga nk'uko yuko tuba tugize n'amahuriro kandi urubyiruko rukagira aho rubarizwa niba uri muri cemba yanga antapurenuwazi niba haza ayo mahirwe yo kuba mwahura na komiseri nawe ukaba uhari ariko niba nta hantu na hamwe uri kubarizwa kiba ari ikibazo kugira ngo n'ayo makuru akugereho ariko nanone nkasaba ko n'urubyiruko rwajya no kuyashaka bakajya kuri rwanda reveni imiryango ifunguye bakabaza hari n'udutabo dutandukanye bajya bifashisha kugira ngo biyibutse uko bakwiriye kuzuza ibintu bijyanye n'imisoro ariko mu by'ukuri babikoze neza ntabwo bigoye kuko natwe turakora tugura niba nanjye nkora nkaba maze imyaka itatu nkora n'undi muntu yaza agakora kandi hari n'abandi batubangije bagikora so rero nta kintu gikomeye kirimo ahubwo igikomeye ni ukumenya uko ubimenyekanisha urakoze cyane sakina usengimana watangije ikigo afuri fuduzi limitedi cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga patrick ruhumuriza mu magambo make cyane ku kibazo kijyanye n'uko namwe ba rwiyemezamirimo rimwe na rimwe iyo mutangije iyo mishinga aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko aho iyo mishinga yatangiriye muzana bene wanyu mukaba ari bo muha akazi aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko rw'aho mukorera mu magambo make cyane uko mbyumva ndakeka tukamwita amakuru ya kera kuko aho bisigaye ni bake abanyarwanda twarasobanutse twamenye icyo gufasha bagenzi bacu bisobanuye ntabwo navuga ko ibyo bitubaho ko bitabaho ko wenda we yarabibonye bibaho koko iwabo birahari ariko muri ino minsi twarasobanukiwe leta yacu yaratwigishije iyo ubonye icyo gukora bigerageza no gufasha mugenzi wawe nanjye muri bizinesi yanjye ngerageza guhereza urubyiruko rugenzi rwanjye rurangije amashuri yisumbuye kubahereza akazi bakikura mu bukene nk'uko nanjye nikuye mu bukene murakoze urakoze patrick kuri telefoni dufite clovis wiriwe neza neza uri hehe
ni mu karere ka bugesera ikibazo cyawe
ikibazo ngiye ntera nari mfite nyine bemeza ko ubundi nk'urubyiruko twese nyine twa twagerageza nyine kwirinda wenda gukora tukabasha nyine kumenya amakuru y'aho nyine ibyo umuntu yajya mu buryo bwa bizinesi afite impamvu azi imisoro ku buryo nyine nkatwe nk'urubyiruko nyine twabasha gusobanukirwa neza cyane urakoze cyane clovis icyo ngicyo cyari igitekerezo depite jean claude bari mu yabo bimwe mu bintu mwaganiriyeho muri iyo nama y'urubyiruko rwo muri commonwealth ni ukugerageza gushakisha amahirwe ku rubyiruko kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro icyo ni ikibazo kenshi iyo uvuganye n'urubyiruko barakubwira ngo ibitekerezo turabifite ariko habuze igishoro nkamwe muhagarariye urubyiruko ubuvugizi mukorera urubyiruko kugira ngo bagere kuri izo serivisi z'imari bugeze hehe mukora iki
murakoze burya ikintu cya mbere kigora ni ukutamenya amakuru n'aho ukura amakuru ndetse n'inzego zishobora kuba zagufasha mu kibazo ufite nko mu rwanda hashyizweho cya kigo bavuga bdf nubwo cyanenzwe ko ngo hari kigira ibijyanye n'ikimenyane imikorere itari myiza ariko ikigo cya bdf cyashyizweho kugira ngo none gifashe urubyiruko n'abagore mu kugera kuri serivisi z'imari aho harimo serivisi zitandukanye ukora umushinga ukagaragaza posantaje runaka nawe uzatanga ubundi bakagufasha kuba baguhuza na banki ishobora kugutera inkunga kubera ko wenda bafite bakakubera nk'ingwate ariko harimo n'abandi bafite bizinesi zitandukanye ndibuka mu nama twigeze kugira aho urubyiruko rwagaragaje uko cyane cyane urubyiruko rukora ibijyanye nk'ibyo sakina akora bijyanye n'ubuhinzi aho usanga ibigo by'imari byizera imishinga ifitanye isano n'ubuhinzi ugasanga kugira ngo babone imari ikenewe cyangwa se babone ikigo kibishingira bigoye ariko ni ubwo ibyo biba kenshi ku bantu barimo bakora ibijyanye n'ubuhinzi cyane cyane abashora imari mu buhinzi bagemurira amasoko yo hanze ariko ngira ngo mu minsi yashize nibwo perezida yatanzeho umwanzuro w'iki kibazo nacyo gikurikiranwa kigakemuka ku buryo umuntu wese w'urubyiruko cyangwa se n'undi uwo ari wese ufite ushaka banki yamufasha ko mu gihe aganye inzego za leta agaragaje umushinga we mwiza kugira ngo ibindi bajye bamufasha hakiri kare hatabayemo n'ubukererwe rero mu rwanda mu rwanda ho navuga ko baragerageza ariko imbogamizi zirimo n'ubundi imbogamizi n'ubwo zitabura zigenda zikemuka igihe cyose uko zigaragajwe rero mu rubyiruko twahuye ruturutse mu bihugu bitandukanye byo muri commonwealth kugira ngo nk'uko byanagarutsweho no mu ijambo perezida yatanze ubwo yari muri ino bizinesi foramu yavuze ko ubundi nk'uko commonwealth igivuga bivuga ngo twakabaye nk'uko duhuje ururimi twakabaye n'umutungo nawo ndetse n'ubutunzi dufite muri commonwealth nawo usangirwa muri ubwo buryo kugira ngo usangirwe ni nk'uko nuko n'ibyo bigo by'imari biri muri commonwealth bitandukanye nabyo byari uburyo byongereza imbaraga kugira ngo ubashe gufasha inzego zitandukanye rero n'urubyiruko rwakabaye ruhabwa umwanya kugira ngo mu buryo bwagutse no mu gufatanya n'ibindi bihugu bya commonwealth urubyiruko rubashe kugera ku mari ariko kugira ngo ni urugamba ruri inzira igikomeza ibihugu bikomeza gushyiramo imbaraga ariko hirya no hino ku ruhande rw'u rwanda turagerageza ibibazo bibonetsemo bagakomeza kugerageza kubitega murakoze urakoze cyane reka dufate nsabimana daniyeli wiriwe neza wiriwe neza bwana edi rwema uri hehe urereye nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ikibazo cyawe mu magambo make cyane sawa murakoze cyane ngenda ndagira nshimire rwose akanama kagize umuryango wa komoni herifu kuko rwose kita ku rubyiruko urubyiruko niba mu rwanda dukunda kuvuga ngo nirwo rwanda rw'ejo so ni isi y'ejo urubyiruko rero utarufashe neza isi y'ejo yagira ikibazo isi y'ejo rero ntiyagira n'ejo heza nk'uko tubivuga njyewe mu by'ukuri ndashima bagize uru ruhare mu gutegura ibintu ibintu ni ibintu byiza rwose edi iyo uri kureba muri kigali ukabona urubyiruko ukareba hirya no hino ukareba ukuntu ari rwo rufata iya mbere mu guteza imbere igihugu ubona ko ari ibintu byiza kuba barutekerezaho bakaruha umwanya bakaruha umwanya rukisanzura ndetse no mu bikorwa by'iterambere ntiruguremo ndagira nshimwe commonwealth cogamu muri rusange ndetse na leta y'u rwanda idahwema kwita ku rubyiruko twebwe nk'abanyarwanda urubyiruko baduhaye amahirwe ashoboka rwose ni ibintu ubona by'agaciro kandi ubona ko bizagira umusaruro ejo n'ejo bundi ukabona ko ari ibintu bikomeza gufasha igihugu mu gutera imbere murakoze cyane bwana edi rwema urakoze cyane icyo cyari igitekerezo cya nsabimana daniyeli uri mu burengerazuba bw'u rwanda madama sakina usengimana mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko twari tuvuze ku bijyanye n'amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari depite atwibukije ibyo umukuru w'igihugu cy'u rwanda yavuze yavuga ko ubwo ibihugu biri muri commonwealth n'ayo mahirwe yose bakwiye kuyasangira hari uburyo urubyiruko rwo mu rwanda rushobora kuba rwakongera ayo mahirwe yo kugera ku mari birenze u rwanda
amahirwe kugira ngo wenda dukomeze tuyongere icyo navuga ni uko dukwiriye gukomeza gushyira imbaraga zacu hamwe nk'urubyiruko tukavuga ibibazo dufite kuko biba bihari noneho hakaba hashakirwa igisubizo so muri make rero ndumva ari ibintu byo gushakisha uburyo dushyira imbaraga hamwe kugira ngo n'aya mabanki tuyavugishe cyane cyane wenda navuga ku bintu by'ubuhinzi bakaba basobanukirwa nibaza gukora ibintu bijyanye na evaluation y'ubuhinzi bakaba batabona ko ari ibintu bifite risike nyinshi ahubwo bakumva ko ari ibintu nabyo byakorwa bikazamura ubukungu ndetse bigatanga n'inyungu
urakoze cyane patrick ruhumuriza kuri ibyo nanone bijyanye n'ayo mahirwe kuri wowe utangiza iyi bizinesi yawe byarakoroheye
muri rusange ntabwo byari byoroshye ariko nk'uko twakomeje tubigarukaho burya icya mbere ni amakuru impamvu bitanyoroheye ni uko amakuru nari mfite make aho naje kubonera amakuru naje gutinyuka nkahaguruka nkajya gushaka amakuru nkamenya ukuntu banki reveni ikora nkamenya ukuntu buri kimwe cyose gikora nkamenya ukuntu amabanki akora naje kwiteza imbere ni nacyo nashishikariza urubyiruko ubu ngubu tuve mu matelefone twirirwamo tuve mu mateleviziyo twirirwamo turebe twiyiteho twikunde kuko ejo hazaza ni ahacu ntabwo ari undi muntu ni ahawe tuve mu matelefoni tujye kubaza se ni hehe ni hehe ni iyihe sekiteri yafasha bitewe n'icyo ashaka gukora tumenye amakuru amakuru niyo ya mbere muri byose murakoze urakoze cyane patrick ruhumuriza reka dufate umukunzi w'ijwi ry'amerika wa nyuma jalong wiriwe
mwiriwe neza redi uri he
ndamukiriza n'abatumire barakumva
mbwira ko umurongo nako igihe cyatakaje nako twasoje buriya inyungu y'urubyiruko izaba igihe cyangwa se wenda ni nk'icyo bagenera urwo rubyiruko kugira ngo baruhe ubujyanama bushobora kuba bwabafasha nabo kwiteza imbere ko tubona muri iki gihe bigoranye bitewe no mu makaritsiye uko tubona uko bimeze urakoze jalonga inyungu z'urubyiruko ashaka kuvuga sinzi icyo ashatse kuvuga ariko depite bari mu yabo niba wumvishije icyo jalonga abaza ndibaza ko wenda abaza inyungu z'urubyiruko mu nama nk'iyi ya commonwealth zaba ari izihe
inyungu z'urubyiruko ndagira ngo nsubire mu ijambo ryavuzwe na minisitiri w'urubyiruko n'umuco honorable rosemary mbabazi ndetse bikaza no kugarukwaho na na right honorable secretary general wa wa commonwealth yavuze ko urubyiruko rukwiye guhabwa umwanya mu ifatwa ry'ibyemezo aho kugira ngo rukajya kuri hayi tebo kugira ngo rube menu ruba ari rwo ruganirwaho mu kuba ari rwo ruba rwariyoze ngo menu ni ukuba ari rwo rwaribwa ahubwo rukajya mu myanya ifata ibyemezo ndetse rukagira n'uruhare mu byemezo bihafatirwa aho navuga ko rero umwihariko w'urubyiruko muri zino nama za commonwealth kugira ngo mu nama ya ihuriro ry'urubyiruko ni naho hagaragajwe komite nshyashya executive committee y'urubyiruko rwa commonwealth zimwe mu nshingano z'urwo komite ni ukugira ngo n'ubundi bakomeze gukora ubuvugizi ku bibazo byugarije urubyiruko mu bihugu byose bya commonwealth aho buri regions zose ziba zihagarariwe harimo abahagarariye afurika abahagarariye ibihugu byo muri carayibe abahagarariye regions zitandukanye z'ibihugu bigize commonwealth rero inyungu zigiye zose muri izi nama nk'izi ngizi no muri commonwealth zitabwa n'inyungu z'urubyiruko zitabwaho kandi no mu byagiye bigarukaho bigarukwaho n'ubundi mu biganiro bitandukanye no mu zindi foramu cyane cyane nka bizinesi foramu bagiye bagaruka cyane ku rubyiruko ku rubyiruko rufite ubushobozi ahubwo icyo icyo rukwiye guhabwa ari umwanya umwanya kugira ngo rugaragaze icyo rushoboye kugira ngo n'ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika nawe yakomeje kugarukaho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye bizinesi foramu
depite jean claude bari muyabo umudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ni kuri ibyo bitekerezo byawe wari utanze tugiye gusorezaho ikiganiro cyacu nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane edi rwema kuba mwadutumiye kandi nkanashimira n'abandi batumirwa twari turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi bose babikurikiye n'abatanze ibitekerezo bitandukanye n'ibibazo bitandukanye by'iki kiganiro murakoze urakoze sakina usengimana watangije ikigo africa foods limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane kudutumira ndetse n'abandi batumira ndabashimiye n'abadukurikirana murakoze cyane urakoze nawe patrick ruhumuriza umuyobozi mukuru w'ikigo wani ozi nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze cyane inzira n'abatumirwa bose urubyiruko ko isaha igeze kugira ngo natwe twikunde urakoze cyane patrick rumuhumuriza nshimire namwe inshuti bakunzi mwari mukurikiye ijwi ry'amerika nshimire enjeniyeri patrick wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wari uyoboye ibiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
turatanga ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza